ఇది news with America kati ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc mwiriwe neza nshuti muteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo na thomas kamirindi mwiriwe neza se amakuru umushikiranganji w'indwaro yo hagati mu burundi pascal barandagiye asaba bamusitanteri b'amakomine korohereza abifuza kwitoza mu matora y'imirije mu burundi ntutegerezwa kubanza kumubaza ko yatereye amatora kuko utera amatora hari kugushaka kumukomeza izo mpapuro umuntu aje kuzisaba bamusane basabwe kuzibaha atakintu baje gusaba ono umushikiranganji barandagiye yishikirije inyuma y'aho abanyamigambwe bamwe bamwe bidoze ko bamusitanteri bima ibipapuro ababitura igiti gica abantu bamaze guhitanwa n'ikiza giterwa n'umugera wa korona kimaze kugera ku gihumbi n'ijana
oms igomba kuvuga uyu munsi niba ebola muri repubulika na demokarasi ya kongo ikiri icyorezo cyihutirwa ku rwego rw'isi hanyuma senateri bernie sanders yaraye atsinze n'amajwi makumyabiri n'atandatu ku ijana muri leta ya new hampshire mu matora y'amajonjora mu bademokarate bahatanira umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mugume ku maradiyo yanyu mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com mukurikire aya makuru uko tuyabagezaho
iryo ni ryo ry'amakuru ya hirya no hino tubafitiye muri aka kanya duhere ku yerekeye umugera wa korona abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu gihugu cy'ubushinwa batangaje uno munsi kuwa gatatu w'igitigiri c'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza giterwa n'umugera wa korona kimaze kurenga igihumbi n'ijana abantu uh, bamaze kwemezwa ko bamaze kwandura umugera wa korona ni ibihumbi mirongo ine na bine n'amajana atandatu na mirongo itanu na batatu kuva uwo mugera wiyadukije mu kwezi guheze bamwe mu bahinga bafise amazinda ku vy'uko n'ibi bitigiri nyakuri vy'abantu b'umugera wa korona vyaraharuwe mu vy'ukuri mu gihe benshi mu bandi mugera wa korona bari mu gihugu c'ubushinwa amajana n'amajana baramaze kwandura uwo mugera mu bindi bihugu bitari bike kenshi nyuma y'uko baje baturutse mu bushinwa ubu bushinwa bwafashe ingingo yo kubuza abantu kwinjira no kuva mu bisagara bitari bike ivyo mu ntumbero yo gutuma umugera wa korona utabandanya gukwiragira ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu kw'isi OMS ryahaye icese umugera wa korona izina rya covid cumi n'icyenda mu nama yabaye ku munsi wa kabiri umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe oms yatangaje ko ikwiragira ry'umugera wa korona mu bantu batakandagije ikirenge mu bushinwa bishobora kuba ari ikimenyetso ko umugera wa korona ushobora gukora ibara ku isi uyu munsi abahanga mpuzamahanga ba oms bateraniye i geneve mu busuwisi bagomba kwemeza niba ebola muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ikiri ikibazo cyihutirwa ku rwego rw'isi bagize itsinda riterana buri mezi atatu iyo hari icyorezo giteye aho ariho hose ku isi mbere y'iyi nama umuyobozi mukuru wa oms tedros gebreyesus yatangaje ko ebola yagabanutse muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku buryo bushimishije ati mu cyumweru gishize abantu batatu bonyine nibo banduye muri iyi minsi itatu ishize nta n'umwe twabonye yafashe kuri we ni insinzi ikomeye ariko nta kwirara kuko umuntu umwe wanduye ashobora gutuma nanone icyorezo kigaruka ebola yateye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi kwa munani ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yahitanye abantu ibihumbi bibiri na magana atatu mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize oms yatangaje ko ari icyorezo cyugarije isi yose kigomba kwitabwaho ku rwego rwa mbere na mbere bityo oms yagize ububasha budasanzwe mu rwego rwo gushaka amafaranga no kugabanya ingendo za rubanda ku isi
mwananya kumviriza amakuru hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya imodoka z'igisirikare cya amerika zatewe no wa gatatu n'abagwanyi bashyigikiye leta y'igihugu cya siriya mu buraruko bushira uruseruko bw'icyo gihugu aya makuru yatangajwe n'abategetsi b'igisirikare cya amerika icyo gitero cyabereye mu mihana iri hafi y'igisagara cya kamishri kiri mu buraruko bushira uruseruko bwa siriya urunani ruyobowe na amerika rurwanya leta ya kisilamu menyesha ko abasirikare bago barashe ku kirindiro c'abasirikare ba leta ya siriya hafi y'igisagara ca kamishli ni nyuma y'uko hari abantu bitwaje ibigwanisho babarashe umuvugizi w'urunani w'inteko ziyobowe na amerika colonel miles kagins avuga ko mu kwivuna inteko z'urwo runani zishyuye eh, ko muri iki gihe rero hariko habitohoza kegins avuga ko inteko z'urunani ruyobowe na amerika zasuye mu kibanza cazo ca gisirikare gisagara ca kamishli kigenzurwa mu bisanzwe n'inteko ziyobowe n'abakurd zifatanije n'inteko za amerika mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu nyamara hari inteko zitari nke za leta ya siriya n'inteko z'uburusiya ziri mu bice vyo mu bumanuko bw'igisagara ca kamishli
muri nigeria umutwe wa kisilamu muri afurika y'uburengerazuba wagab- wagabye ibitero bitandukanye muri iyi minsi ku bigo bya gisirikare mu majyaruguru y'igihugu wahitanye abasirikare ba leta batanu igitero cya mbere eh, kwa tungushe hafi y'umujyi wa maiduguri umurwa mukuru wa leta ya borno Abaki- abakigabye barahavuye bajya gutera ahitwa gajigana muri icyo gihe kandi ikindi gitero cyarimo kiba ku kindi kigo cya gisirikare ahitwa ran hafi y'umupaka wa nigeria na cameroon leta ivuga ko n'abaterabwoba b'uyu mutwe bishwe mu mirwano ariko ntisobanura umubare wabo ubwo kandi ku cyumweru gishize abaturage mirongo itatu barishwe bamwe batwitswe ari bazima ahitwa auno hafi ya maiduguri kugeza ubu nta mutwe uriyitirira iki gitero
naho muri kenya icegera ca perezida w'ico gihugu william ruto yemeye kunywanisha abanyakenya mu ntumbero yo gutera iteka daniel arap moy yabaye umukuru w'igihugu ca kenya mu kiringo kirekire ivyo ruto yabitangaje mu gihe moy yashinguwe ku itongo ryiwe mu karere ka rift valley uno munsi ku wa gatatu arap moy yitavye imana mu ndwi iheze afise imyaka mirongo icenda n'itanu yarahayagijwe kuba yatumye kenya kiba igihugu gitekanye mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'ine yamaze ku butegetsi yamara hari abane bagwiraga igiwe ryaranzwe na ruswa ikigeramiye kenya muri iki gihe isandugu yashinguwemwo yajanywe n'indege ya kajugujugu eh, mu- ya gisirikare mu masaha yo mu gitondo ca kane n'umunsi ku wa gatatu ku itongo ryiwe mu ntara ya rift valley iri ku birometero ijana na mirongo umunani na bitanu mu buraruko bushira urengero bw'umurwa mukuru wa kenya nairobi icegera ca perezida wa kenya william ruto yabwiye abari bagandaye ko moyi yakoze uko ashobora kugira abone ko abantu bava mu bwoko butandukanye mirongo ine na butanu mu ntara ya rift valley babanye mu mahoro n'umutekano atangaje ko intara ya rift valley izobandanya kuba intara irangwa n'amahoro kandi izoba akarorero ku bijanye no kunywanisha abanyakenya arap moyi yashinguwe iruhande y'umutambukanyi wiwe yitavye imana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane
hano muri leta zunze ubumwe za amerika bernie sanders yarayatsinze n'amajwi makumyabiri n'atandatu ku ijana muri leta ya new hampshire mu matora y'amajonjora mu bademokarate bahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu tim ishimwe yaduteguriye iyi nkuru
guhatanira umwanya wa perezida muri amerika birakomeje mu matora y'ibanze mu ishyaka ry'abademokarate muri leta ya new hampshire senateri bernie sanders ukomoka muri leta ya vermont niwe wen- niwe wabashije kugira amajwi menshi yari yabonye amajwi makumyabiri n'atandatu ku ijana arusha peter betigieg wagize amajwi makumyabiri n'ane ku ijana mu ijambo yatangarije imbaga y'abayoboke bari bamutegereje senateri sanders yavuze ko iyo ari intsinzi ikomeye ahanurira abari aho ko abademokarate bazashyirwa ari uko bakuyeho perezida trump yagize ati kandi mu nyemerere mbabwire ko intsinzi y'uyu mugoroba ari intangiriro y'iherezo rya perezida donald trump uwatunguye benshi mu matora y'ejo ni joe biden wahoze ari visi perezida wa amerika wagize amajwi umunani ku ijana umwarimu muri kaminuza ya charleston wigisha ibijyanye na politiki gibbs knot yaraye abwiye radiyo ijwi rya amerika ko kuba senateri sanders atsindiye muri leta bahana imbibi bikomeza kumuha ingufu cyane ko yari yitwaye neza no muri leta ya iowa abasesengura ibya politiki ariko bakomeje kwibaza niba senders ushyize imbere politiki y'ibonwa nk'iya gisosiyalisiti ashobora kuzahangana na perezida trump wakomeje kunenga cyane politiki yavuga ko azashyiraho gahunda ibereye abantu bose mu kwivuza
tim ishimwe ukomeze utubwira noneho ukuntu umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yaraye yanze icyifuzo cy'abepiskopi bo muri amazoniya muri amerika y'epfo cy'uko abagabo bafite abagore bashobora kuba abapadiri abasenyeri bumvikanishaga ko ikibazo cy'abapadiri bake gikomeje kuba ingume cyaba kibonewe umuti iki cyemezo cyari cyashyizwe imbere n'abasenyeri umwaka ushize cyahamagariraga abayoboke b'idini gaturika batsimbaraye ku mahame yaryo bagera kuri miliyari imwe na miliyoni magana atatu kugira uruhare muri izi mpinduka gusa berekanaga ko batewe ubwoba nuko byahungabanya amasezerano amaze imyaka myinshi ategeka abihayimana kudashaka papa francisco yatanze ubutumwa mu nama yabereye vatikani nyuma y'amezi atatu aho iki cyifuzo cyari cyatorewe ku majwi na makumyabiri n'umunani y'abasenyeri kuri mirongo ine n'umwe bari muri iyo nama mu kwezi gushize abatsimbaraye ku mahame y'idini gaturika basohoye igitabo gisaba papa kutemera icyifuzo cy'abasenyeri bo muri amazone iki gitabo kandi cyaje gisa n'ikirinda umuco w'abapadiri wo kudashaka abagore iki kibazo cyo muri amazone cy'uko abapadiri ari bo bonyine bemerewe gusoma misa gituma abantu bagera kuri mirongo inani na batanu ku ijana batajya mu misa buri cyumweru kandi byabaye karande muri ako karere ka amazone
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubona kuri facebook no kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu gihugu busaba ba musitanteri b'amakomine korohereza ababitura bifuza kuja ku ntonde z'abazo kwitoza amatora y'imirishya urongoye ubwo bushikiranganji Pascal- pascal barandagiye abishikirije inyuma y'aho hari abanyamigambwe bidoze ko bamwe muri bo muri abo bategetsi bimankana ababitura ibipapuro babasaba ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi baryo mu burundi musomerwa na mugenzi wacu desire yatunga imana ari i kigali mu rwanda abarongoye imigambwe yiteguriye kuja mu matora yimirije mu burundi bavuga ko kenshi bamusitanteri batorohereza abanyamigambwe mu kubaronsa impapuro basabwa n'umugwi ujejwe amatora jean dodier mutabazi arongoye umugambwe akadebu ari mu basaba ko bamusitanteri boguma ku kivi kugira batunganiriza ababitura murazi neza yuko umwanya ari muke twagira dusabe yuko mwokorana mwo- mwodufasha n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati nyene kucerekeye disponibilite y'abashyira umukono kuri izo mpapuro no kuvuga abasitanteri kubera bamwe bamwe mu basitanteri birashobora gushika yuko nabo nyene mu minsi izoza bazoja muri kampanye cyangwa ubu bariko bar- bararondera abanywanyi nabo nyene ugasanga ntibabari disponible bigaca bituma nko ku madokima tuzoba twashitseko biducereza aho naho nyene turabasabye kugira ngo naho nyene mugire ico muterereye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu aremeza ko hari bamusitanteri batorohereza ababitura babasaba impapuro basabwa n'umugwiseni mu kiganiro kwa makuru kuri uyu wa kabiri pascal barandagiye yagabishije abategetsi b'amakomine batazorangura ivyo basabwa turanasaba muri ibi biringo ariko haragera ko abakandida barondera impapuro bajana muri dosiye ko abajejwe intwaro boba hafi y'abo bantu tukafuza yuko ata muntu yitoza yobura impapuro na cyane cyane zisabwa mu makomine ibi tubivuga kubera iki ni uko hari abanyamigambwe bamwe bamwe bidoze bati twebwe mu makomine baratugora imbere yuko baziduha babanza kutubaza ko twatereye amatora babanza kutubaza ko twaterereye kubaka stade n'ibindi n'ibindi turamenyesheje abarunamakungu ko izo mpapuro zitangwa atakibanje usabwa ntutegerezwa kubanza kumubaza ko yatereye amatora kuko utera amatora hari kugushaka k'umuntu umwe wese izo mpapuro umuntu aje kuzisaba bamusane basabwe kuzibaha atakindi baje gusaba kiretse igiciro cyazo ivyo ni ibintu bihambaye tugomba gushikiriza kandi tugasaba yuko ba musitaneri boba hafi ndetse mbere bibaye ngombwa mu kuvyitegura uno munsi baba barazitegura bategura amapremprime hamwe abazoza kuzisaba bahita bashe kuzuzamwo amazina gusa bavyitegurire kandi ni ku neza yabo kuko izo mpapuro ziragurwa amafaranga uwo musitaneri atoba hafi kugira yinjize ayo mahera asabwa yobarondera iki uzobirenga ko rero ibyo turavuga tukumva hari ibindi ariko arasaba atari ivyanditse ni ukuvuga igiciro cy'izo mpapuro twebwe n'ukuri ntituzomwihanganira abarongoye imigambwe basaba kandi iyubahirizwa ry'ibiciro by'impapuro zisabwa mu makomine atandukanye y'igihugu mutabazi arongoye umugambwe wa debu akavuga ko hari ahamaze kwibonekeza ibiciro bidasa ku mpapuro zimwe asaba abegwa n'ico kibazo gufata ingingo twebwe nk'ubu ubu hariho abantu dufise mu makomine no mu maprovensi bari batangwa kuza barasaba amatestasiyo mugabo ugasanga yagenda muri komine kanaka ibubanza bakamwakaya a yaje igitega nko muri ryansoro mu ikomine bakamwakaya a umuntu akibaza ati none adiminisitirasiyo si imwe mu gihugu cy'u Burundi aricyo gituma twagira dusabe eh, yuko mwokorana n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati kugira ngo icerekeye amafaranga y'ukuronka izo dokima mwadusabye abe amwe kandi bayafishe ku muryango wa komine umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu ahamagarira abo bajejwe intwaro kubahiriza ibiciro by'izo mpapuro barandagiye yibutsa ibiciro ntarengwa novuga nkuru nkuru muri izo twovuga nka rwa rupapuro rwerekana amavuka y'umuntu extrait de l'acte non essence urwo rugurwa amafaranga atarenga igihumbi twovuga urupapuro rwerekana aho umuntu aba attestation de residence rugurwa amafaranga amajana atanu twovuga urupapuro rujya ah, rwerekana ingene eh, umuntu yigenjeje mu vyo ubutungane ko atakimukurikirana extrait de casier judiciaire igurwa amafaranga igihumbi twovuga kandi n'urupapuro rwemeza ko umuntu yubatse canke atubatse extrait d'acte de mariage urwo rugurwa amafaranga igihumbi ntitureze kudondagura izindi mpapuro zisabwa kuko ahanini izindi usanga arizo basaba kwa muganga cyangwa izo usanga ari amafotokopi bonyene bikorera izo nta n'igiciro zikinda gusaba ahanini tubashikirije izi mpapuro zironderwa mu makomini dusaba yuko mudufasha kumenyesha yuko izo mpapuro zitangwa atagisabwe kandi ko bamusanze bateza kwitegurira iyi sango vy'ukuri bakama bahari canke namba bagenye uwundi muntu kumbure yobifashamwo ari aba banditsi bazitegura babe hafi babe baravyitegurira ikirangamisi cy'amatora mu Burundi kimenyesha ko abifuza kwitoza bafise iminsi cumi n'itanu yo gutanga mu mugwiseni impapuro basabwa kugira baronke uburenganzira bwo kwitoza aho naho ni kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu kuno kwezi kwa kabiri gushika ku rya cumi ukwezi kwa gatanu uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
iyo yari inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu burundi mushikijwe na dizire yatumwe imana ari kigali mu rwanda
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika amakuru tuyakomereze mu rwanda aho abajyanama b'ubuzima bafite uruhare runini mu rugamba rwo kurwanya malariya batumye umubare w'abantu yahitanaga ugabanuka ku rugero rwa mirongo itandatu ku ijana mu mwaka ushize asumita kaboyi yaduteguriye inkuru kuva mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu nibwo leta y'u rwanda yatangiye kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu buvuzi bw'indwara ya malariya muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu abarwayi ba malariya bari bamaze kugera kuri miliyoni enye n'igice mu gihugu cyose leta igasobanura ko bitari korohera abaganga kwakira umubare w'abarwayi benshi b'iyi ndwara baza babagana itangiza gahunda zo kujya bivuriza mu midugudu yabo bafashijwe n'abajyanama b'ubuzima babihuguriwe dr mbituyumuremye mable ukuriye ishami rishinzwe kurwanya malariya mu kigo cy'ubuzima b'ubuzima rbc asobanura ko kwifashisha abajyanama b'ubuzima mu kuvura iyi ndwara byagabanije umubare w'abo yahitanaga buri mwaka twasanze abantu barwara malariya mirongo itanu na barindwi ku ijana bavurwa n'abajyanama b'ubuzima bivuga ko umuntu yivuza hakiri kare bigatuma atazazwa na malariya cyangwa se ngo yicwe na malariya ibyo byatanze umusaruro kuko tubona iyo tugeranije bibiri na cumi na gatandatu n'ubungubu dusanga ari umubare w'abarwara malariya y'igikatu cyangwa se abicwa na malariya wagabanutseho mirongo itandatu ku ijana ubwo rero ni uruhare rukomeye cyane cyane rw'abajyanama b'ubuzima kuko bavura umuntu kare atararemba bikamurinda kuzazwa na malariya cyangwa se bikaba byamurinda kuzaguhitanwa nayo nubwo nta buhanga buhambaye bafite amahugurwa y'igihe gito bahabwa ngo yatumye abajyanama b'ubuzima babasha kugoboka abarwayi babegereye batarazahara nakiriye umurwayi mubonye ko mbanje kwambaraga mfata tederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso twashyiraho amaraso tugategereza iminota makumyabiri ni ibintu ubona abaturage bayiyobotse cyane barabyishimira kubera aba ari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc gisaba abaturage kwihutira kwegera abajyanama b'ubuzima mu gihe bumvise ikimenyetso cy'umuriro mu rwego rwo kwirinda ko malariya yaba igikatu bikaviramo uyirwaye guhitanwa nayo dr mbituye umuremyi wo muri rbc asobanura ibimenyetso bya malariya y'igikatu malariya y'igikatu ni malariya navuga ko iba yamaze kurenga umuntu niko nabyita uko ari uko utinda kuyivuza niko igenda yangiza byinshi mu mubiri bigahinduka malariya y'igikatu harimo kuba wabura amaraso ibyo bita anemi ushobora kuba wagira malariya yageze mu bwonko ugatangira kuvugishwa ugatakaza ubwenge ubwo ni malariya igikata ariko iri muri forume bita ko ari cerebrale ushobora kuba wagira ibimenyetso byo kugagara n'ubundi batangiye kwangiza ubwonko ushobora kuba wagira ibibazo by'impyiko bitewe n'uko uh, umubiri wawe watangiye gusenywa cyangwa se kwicwa n'udukoko twa malariya ubwo rero niyo mvuga ko yagiye igabanuka cyane kubera abajyanama b'ubuzima basigaye bavura abantu hakiri kare abantu bataragera icyo gihe cyo kuremba umuyobozi ushinzwe ishami ryo kurwanya malariya mu kigo cy'ubuzima rbc avuga ko malariya y'igikatu n'abahitanwaga n'iyi ndwara bagiye bagabanuka ahereye igihe abajyanama b'ubuzima batangiriye kwinjira muri iki kibazo ahereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi avuga ko abantu ibihumbi cumi n'umunani barwaye indwara ya malariya y'igikatu mu rwanda hose mu gihe umwaka ushize uwo uwo mubare wagabanutse ukagera ku barwayi ibihumbi birindwi mu bahitanwe n'iyi ndwara mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu bibiri na cumi na karindwi bari bageze kuri magana arindwi barindwi umwaka ushize baragabanuka bagera kuri magana mirongo itandatu na bane gahunda y'abajyanama b'ubuzima yatangiranye n'abagera ku bihumbi cumi na bibiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu biza kugera aho muri buri mudugudu habwa batatu ariko uyu munsi baragera kuri bane ku buryo mu gihugu cyose bagera ku bihumbi mirongo itanu n'umunani magana mirongo inani na batandatu aba bifashishwa muri gahunda yo kuvura malariya gufasha abagore kuboneza urubyaro ndetse no kwita ku bana batoya asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
ibihugu bya afurika y'uburasirazuba inzige zitarageramo bikwiye kuzitegura hakiri kare n'inama y'impuguke mu by'ubukungu mugenzi wacu eric bagira ubusa yagiranye ikiganiro cyihariye n'umwe muri bo kaniziyusi bihira yatangiye amubaza inkomoko y'udusimba tw'inzige
ubundi inkomoko y'inzige nazo ziri mu dusimba tuva mu bintu bimera nk'iminyorogoto kuko niho zikunze kuva cyangwa bimera nk'ibishorobwa zigakura zigahinduka inzige hari n'ibikura bigahinduka ibinyugunyugu hari ibikura bigahinduka isenene bigenda mbese bitewe n'ubwoko byavuyemo bikagenda bihinduka udukoko tuguruka dufite amababa kandi ubusanzwe tutaba dufite amababa nabaha nk'urugero nk'umuswa umuswa hari igihe ubyara ibindi bintu bikamera amababa bikajya mu kirere kandi indi miswa iguma hasi mu migina na ziriya nzige rero ni uko ziba ari utuntu tumeze nk'udushorobwa noneho zakura zijya kurangiza ubuzima bwazo zikamera amababa noneho kuko zo zitungwa n'ibintu by'ibihingwa zikaguruka zikajya mu kirere zikajya gushaka ahantu hari bya bihingwa ubu rero mu karere n'u rwanda ruherereyemo uhereye muri kenya na uganda gahanganye n'ikibazo cy'inzige ubu zigeze muri uganda niyo makuru ariho aho zigeze bigenda bite ubundi njye sinavuga aho zigeze kuva zaratangiriye mu bihugu by'abarabu na omani na yemeni hariya hari intambara nta biryo bihari nta byatsi bihari nta bimera bihari byaragaragaraga ko zizaza zije muri afurika kuko niho hafi hari ibimera kandi hari n'igihe cyiza gituma zibaho nta kibazo ubwo rero icyari icyangombwa ni uko ibihugu bya afurika byagombaga kwiteranya bigashaka impuguke bigashaka n'uburyo bwo kuzikumira kuko kuzikumira nta kuri ni ugufata indege igihe zirimo kuguruka zije muri ibyo bihugu bakazitera imiti zigapfira aho mu kirere zikamanuka zigwa hasi zitakiri nzima kuko si ubwa mbere zitera mu rwanda zarahateye zihateza n'inzara ku buryo bajyaga batanga urwenya ngo zagwaga ku muntu abantu babaga bambaye ubusa zikaza zikamugwaho zimuruma ufite ikintu cy'igishami ngo azikubite yakimanika iz'inyuma zikakirya akamukubita ibinyafu ibibabi byashizeho ni ukuvuga ko rero tugize imana ntizitugereho twaba tugize imana zigiye nko mu mashyamba ya kongo ho nta kibazo zaba zangiza nta myaka zangiza ariko mu rwanda dufite amashyamba make zakwangiza imyaka ku buryo zaduteza n'inzara ari nayo mpamvu ubu ngubu abayobozi bo mu rwanda babishinzwe cyane cyane abashinzwe umutekano n'abashinzwe iby'ubuhinzi bari bakwiye gukoresha inama tugafatanya nk'impuguke tugashaka ukuntu tuzikumira zitari zagera mu rwanda ntitutegereze ko zizatugeraho kugira ngo tubone kuzirwanya tuvuge inzige zigeze muri uganda mu buryo bwa gihanga uko gukumira byagenda bite nk'impuguke ubundi ku mupaka mu kirere nta mupaka uba uhari uko twakumvikana twakumvikana na uganda na tanzania na kenya tukazirwanyiriza hamwe kuko ubu muri uganda cyangwa muri kenya ho ziri hasi zirimo kurya ibihingwa ariko bariya bose baturusha ibihingwa byinshi kuko bafite n'amashyamba menshi ntabwo zirobanura ngo zirabye ibihingwa bitunga umuntu n'amashyamba zirayarya ni ukuvuga ko rero twagobye kumvikana ahasigaye tukazirwanyiriza hamwe tukazirwanya zikiri hanze zitari zagera mu rwanda kuko nizigera mu rwanda n'ubundi kuzirwanya ntabwo biba byoroshye iyo zihageze ziza ziri mu kirere zahagera zigaca hasi hasi rero kugira ngo uteremo umuti uba wangiza n'ibidukikije nk'inzuki cyane cyane nizo zihagwa n'ibindi binyabuzima biri mu mashyamba bituma ubuzima bw'amashyamba n'ubw'abantu bumera neza igihe se uko kumvikana kutariho ubwo nk'umuturage wo hasi uri bwumve iki kiganiro ah, yabyitwaramo ate?
uko yabyitwaramo ubundi ni- ni ukwitegura baravuga ngo iyo umuturanyi arwaye ibinyoro ugura imbatura inzigera yo kuzitegura ni uko twaba dufite imiti ihagije tuzazitera kuko ntabwo zaza ngo zitwikire u rwanda umunsi umwe aho zirimo guturuka ni iburasirazuba zigeze iburasirazuba mu gice cya mbere ni ugushyiraho intege tukazirwanyiriza aho ngaho kugira ngo ze gukwira igihugu cyose ku buryo nk'u rwanda ku musaruro mbumbe w'ubukungu ubona ko ubuhinzi bubigiramo uruhare zigeze mu rwanda wavuga ko bwahungabana mu buryo bugaragara oya burahungabana ndetse n'inzara ikaza kuko n'abaturage babura ibyo barya zigeze nko mu rwanda cyakora ubu ngubu ibishyimbo barabisaruye n'ibindi barabisaruye ariko hari ibindi nk'imigozi hari imiceri hari ibintu byinshi cyane ubu biri mu murima inzigeri ziza zizaduhobyaho ni ukuvuga ko rero ubukungu bw'u rwanda kuriya bwazamukaga ku birebana n'ubuhinzi bushobora kuzamanukaho nibura nk'icya kabiri kandi ubuhinzi bufite hejuru ya mirongo itatu ku ijana bw'umusaruro mbumbe w'igihugu urumva rero havuyeho nka cumi na gatanu ku ijana ni byinshi cyane icyangombwa ni uko tubyitegura ahasigaye tukazirwanya kandi tukazitsinda ntabwo ibyo twarwanyije ni byinshi ntabwo zijya arizo zizatunanira muzehe bihira kaniziyusi umushakashatsi icyarimwe n'inzobere mu by'ubukungu turabashimiye ku kiganiro muhaye radiyo y'ijwi ry'amerika Eh, nanjye ndabashimiye murakoze cyane
mu kanya turasezerana mu biganiro n'amakuru tuba tubafitiye kuri iyi saha yamara reka dusube tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu bushinwa batangaje umunsi wa gatatu w'igitigiri cy'abantu bamaze guhitanwa n'ikiza giterwa n'umugera wa korona kimaze kugera ku gihumbi n'ijana abantu bamaze kwemezwa ko bamaze kwandura uwo mugera wa korona n'ibihumbi mirongo ine na bine n'amajana atandatu na mirongo itanu na batatu uwo mugera wiyadukije mu kwezi guheze OMS imaze kubona ko Ebola yagabanutse cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo iriga uyu munsi niba igomba kuvuga ko kitakiri icyorezo cyihutirwa ku rwego rw'isi
imodoka z'igisirikare cya amerika zatewe n'umunsi wa gatatu n'abagwanyi bashyigikiye leta y'igihugu cya siriya mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu ayo makuru yatangajwe n'abategetsi b'igisirikare cya amerika icyo gitero cyabereye mu mihana iri hafi y'igisagara cyitwa kamishri kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yaraye yanze icyifuzo cy'abepiskopi bo muri amazoniya muri amerika y'epfo cy'uko abagabo bafite abagore bashobora kuba abapadiri amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi ry'amerika niho bigarukiye dushimire enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fasiyo ugebeyeho dufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye byahagarariwe na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanje fidel niyongabo na thomas kamirindi turabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakarama